Itoophiyaa iddoo ijoolleen qormaataa kutaa kudhanii lama kutaa kudhanfaa fi kutaa saddeetillee kan fudhattee kan itti qophaa'u jirti. Godina Booranaa Aanaa Mooyyeletti ammoo ijoollee kuma afur caalanitti iyyuu barumsi dhabee jedha akka warri laf bulchee jedhutti akka warri nu dubbifne jedhutti barumsi dhabanillee akkumtaa han taane ijoollee akka tokkummaa barnoota gara laftii keessatti xiqqoo nagaa qabduutti oofaniitiin taqqorachiisanillee ni jirti. Jarooleen lafaallee rakkoo isaanii himachuuf guyyuun gungiyyaa Finfinnee dhaqanii jechuu jirani. Gamkaaniin ammoo itti bulchaan aanaa Mooyyelee Abbaas Chaaloo Yohaannisillee rakkoo isaanii himachuuf Finfinnee dhaqee galuu jira. Rakkinnuun biyya himachuuf achi danda'ee jedha bilbilaan karaarraatti argee hin dubbise itti aaneetiin ammoo bulchaa aanaa mooyyalee abba baggajjoo morgee dubbise daa'imtuu mooyyalee maan ka'e jirti lafti maal fakkaatti jennan kan jedhu bulchaa magaalaa.
Rakkoon sun qabeenya guddoof lubbu namaallee baaftee eegi sun ammoo mootummaa waraanaa raayyaatti siyyaa lafa deebisee akkasiin nagaa sun akka danda'amu eegsisaa jiranii haa ta'u ammallee rakkoon sun aga rasaasii deemullee baatu guyyaa tokko bulan guyyaa lammeessoo dhafaan hundee darbatamaa rakkoon warri kun akkuma kanaan dura dhaka darbaa dudduuba qabu bane ammallee mallattoon jirulleen amansiisan fi namillee guddoo guddaa qaba. Rakkoo nageenya kanaan wal qabsiisee ammoo manneen barnootaa cuccufamanii jiranii fakkeenya naannoo marsa magaalaa man barumsaa sadarkaa lammaffaa gandi qabbanaa kee jiru man barumsaa sadarkaa tokkoffaa maddoo miigoo man barumsaa sadarkaa tokkoffaa magaalaa duwwaa lamaa keessatti argamu man barumsaa shaabarree. Manni barumsaa gandarbalee cufamee jiraan madda miigootti akkasii rakkooleen manneen barnoota wal qabsiisee soda nageenya irraa haalii baruuf barsiisuu naannoo kanatti illeen jira. Manneen barnoota namni irraa bal'inaan barattootii rakkoo ammaata ta'e turaniitti barachuu dadhaban irraa buqqaan kan. Saduunfaan keessatti isaan dhimmi lallaffee waliin mari'atamee haalii ijoolleen keessatti kutaa kudhanaffaa kutaa saddeetii fi kutaa kudhanii lama akkaataa isaanii qormaatitti fudhachuu danda'anii maatii isaanii waliin marii qaama godina waliin gaggeeffamee haalli isaan itti qoratamee jiran jira.
Yoomi as cuccufama manneen barnoota hukunin sadarkaa lammeessoo illee waliin.
Cufaansi isaanii eegii bara kana waggaa guutuyyuu akka waraanii deemu jira waan guyyaa tokko nagaa jedhanii guyyaa lammeessoo rakkoo hin deemu. Adoo sodaalleen jiraate guyyaa kaan cufamaa guyyaa kaan deemaa turan eegii sun ammoo waraanii marsa lammaffaa eegii deebi ammoo guutumaan guutuu cufamanii sodaan ammaa kan akka magaalaa keessatti kan darban fuula namichi tuutte bombii darma waan ture rasaasa deemaa ture kanaaf maatii fi barattootillee sodaa qaban irraa ka'ee man barumsaa sunitti magaalatti waan ta'eef deemuu hin dandeenye manni barumsaa kun tootaalii gara ji'a shanii garana waliigala cufamee jira jechuudha.
Ijoollee hagamii ka'ee babbarat manneen barnoota kan.
Abaaddiyaa marsa naannoo kanaallee as wanti qadabata marsa kanaati asillee cuftinu haa iskuulii fi fakkiitti naannoo kan baratti. Ijoolleen manneen barnoota kanarraa akka waliigalaa fi tilmaama kiyyaan hin baratti jedhan qabu gara ijoollee kuma afurii afaan akkasiin jeetti jechuudha.
Sadarkaa tokkoffaa. Sadarkaa lammeessaa iskuulii man barumsaa sadarkaa tokkoffaa mooyyalee arbalee naannoo madda miigoo kanallee walitti dabalate jechuudha.
Ijoolleen fakkeenyaaf kutaa kudhanii faan maatiriika akkamiin fudhatte? Taa kudhanii lama faan.
Yaa barattee jechuun danda'an namni guyyaa hamma ni barumsaa cufamee jira baqat namni guyyaa hamma barumsaa nagaa hidhee deemee achi rakkoon kaadee sammuun namaatu tasgabbii hin qabu gara biraatiin ammoo dhiyoo ta'ee kan keessatti ammoo manii barumsaatii cufatudha ijoolleen ni barattee jechuudha malee rakkoodha. Marii maatii barattootaa fi qaama ilaallatuuf barattoota waliin taasifameen keessatti ijoolleen kutaa kudhanii fi ijoolleen saddeetii manneen barnootaa soda kanarraa xiqqoon gooman jedhan achi ol butamanii haalli isaan qormaata fudhachaa turan jira. Ijoolleen kutaa kudhanii lama ammoo firitiin xiqqoo ulaa rakkoo kanaati xiqqoo dhaatti waan taateef naannoo shaabarree fulleessee dhanachuu waan jiruu fi achitti qormaataa aksiin fudhachaa oolte odeeffannoo qabaa jechuudha.
Bu'uuri misooma dhibiinoo kabiitii faayidaa irraa argachuu dadhabde.
Wanni bu'uur misoomaatiin wal qabsiisee rakkoo magaala kanaa akka maqaan isii jiruu fi misoomii magaala kee jiru waliin qabatu magaalli kun magaala harri ijaarameen fi magaala bardheerati. bardheera magaalaa sirfan keessatti xiyyeeffannummaan gubbaa mootummaan kennaa turellee rakkoommaa taadha tokkoffaa abbaayyuu ittiin qabdee lammaffaa xiyyeeffannummaan hin kennamne bu'uuri misooma latti lubbuu namaatu rakkoommaa taatee jira baraabaratti kanaa wal qabsiisee keessatti roobbar kan roobeen laftillee naan soleessa suni wal qabsiisee karaan diqqaan goomulleen cuftinuu haalli inni rakkoommaa taatee turee fi isunsinii deebisanii sirreessuu fi rakkoo nageenya jiru wal qabsiisee haala ammaata jira. Gara biraatiin ammoo magaalii yeroo kamiyyuu caalaa babal'achaa jira gara biraaf mirgaallee fedhii uummataa humni jiruu fi abba tokko ta'uu dhabu wal qabsiisee bu'uur misoomaa kan fedhii uummataa galmaan ga'u illee humna ol ta'e wanni anan dhiyoo kana deemaan deem kana jaarolee waliin jenna akkuma buldiisatti rakkoo keessatti waan magaalaa caasaa magaala kanaatiin wal qabsiisu kutaafi uummatii misooma wal qabsiisee kaasuu mootummaan kanaan dura wanni jalqaban jira waan suni wal qabsiisee bara dhufutti akkamitti itti deemamaa waan jedhu afaan mootummaa irra dhaga'uuf deeme hooggantaa waliigalaa haala argachuu waan warra hooggantoota biiroolee kallattiin binni kun balaallat argannee dubbisnee sadarkaa yaadaatiif waliigalee deemneeti.
Wanni ati mattamaan?
Tokkoffaa magaalaan yeroo kamiillee caalaa guddinni barsiisaa jirti tajaajilli sadarkaa magaalaa ergiruu fi caasaan ergiru tokkollee waliin qabatu uummata immoo fedhii isaa kan misoomaa guutuus hin dandeenye gara biraatiin rakkoo naannoo kan jiru rakkoo bulchiinsa gaariitu fakkaataan caasaa jiru kanaan deebii kennuu waan hin danda'amnee fi mootummaan dhimma kanaa laalee akkuma magaalota oromiyaa hundumaayyuu xiyyeeffannoo itti kennaatti inni gaaffii misoomaa gaaffii bulchiinsa gaarii fi caasaa kanaan dura eeyyamamsuun hojii irratti inni oolchuu danda'u gaaffiin kun akka inni deebii argatuu fi matii samii bal'aa akkanii ta'eef gaafachuu deema.
Wanni gugurdoon caasaan ati mattimaan.
Akka kanaan dura man qopheessa callaan jir kan bulchuu hin danda'anii yoo kan ta'e ammoo gaaffii ummatni gaafatu deebii kan kamiyyuu misoomaa ta'u haa ta'u bulchiinsa gaarii haa ta'u deebisuu hin danda'amu waan ta'eef guddina magaalaa fi waliin waan deemuu danda'aaf mootummaan hubatee deebii kan gaaffiin dhiyaatee gaaffiin kanaan dura deebii argate ammoo lafarra gadi hojjechuu hin danda'amne akkamiin lafarra galchuu jennee gaaffii kanaaf yaadde.
Mooyyee nama gami kee jiraata diri kana ganda gam qabdan.
Gandiin durii gaafa mootummaa darbee ganda kennaniif gandi sun namni yoo gargar baasan gandi torba saddeet illee ta'uu ni danda'a. Haa ta'u eebbisuun gandootii marsaa kanaa haa ammoo magaalli jaliin galiin illee gandii gara shanii jira. Waliigal gabaas ammoo agammaa daasa nu qabnuuni lakkoofsummas magaalaa kuma torbaatan shanii fi dhibba shanii sagaltanii akkasumas. rakkoon nageenya naannoo kanaa rakkuma daangaa abbaa qabnanii taa'ee falmuu jira kun waan beekamu daangaa falmii ammoo guyyaa guyyaa lubbuu namaa sababa itti taa'ee bahuu jiru kana mootummaan ariitiin deebiitti kennu qabaa waan jedhu akka nam tokkootti sarfisiisatti sonni hankaasu waan jennaan rakkoo naannoo kan jiru abbummaadhaan hin beeknu waan taate guyyaa guyyaan ilmi namaa bakkeer qabdi keessa lubbuu qabeenyisi irratti lubbuu dhabuu hin qabdu rakkinni bara kan ammoo uumame yeroo kamiillee caalaa kan amma ifachiisee fi kaas malee nama ifachiise ammas inni abdii namatti eegiddoon hin jiru kun waan dafee deebii argachuu qabaa waan jedhu qaba. Magaalota biraatiin ammoo magaalii kuninii magaalaa Kitiyaananu waggaa digdami agasi naannoon biraa misoomaaf guddina waan guddoo keessatti kunin waraanumsee waan ta'eef uummata kuninii amileen isaatiyyuu misooman eegamuu qabaa kanaafuu xiyyeeffannaan itti kennamee misoomaa fi guddinni naannoo kan irratti xiyyeeffatamee hojjetamuu qabaa waan jedhu.
Ayyee abbaa Shaalaw Yohaannis bulchaa mooyyaleeti karaa galuu jira wannan qub qabu waan hagaaf karaan deemanii naan jechuu jira abbitti guddoo si galateeffadha karaan hagaa gale.
Ayyee sanillee nufaadha galatooma.
Abba Baggajaa Morgeet dabar Abba Baggajaan ammoo bulchaa aanaa mooyyaleeti. Rakkoon mooyyaal oolmaa bultii dhoorteettan tun rakkoo akkamiidhaan lafti maal fakkaatti jennan akkan jedha.
Rakkoon sun akkuma cuftee jirtu guyyaa guyyaadhaan deemuun jijjiirrachaati deemaa jirti. Ijoollee illeen barumsa hin baranne sababuu barachaa jirtu illeen hin jirtu ijoolleen baay'een iskuulallee dhabdee hin jirtu illeen daldala dhabee jira. Warreen ollaa laf kanatti dura abbaa ittiin ta'in tiyyaa hidheeti namni namaa falmu kun deemee rakkoo guddoo lafatti uumaa jira beeku jijjiirrateetiin du'aati namaa bombiidhaan cuun. rasaasaadhaan nama aduun kaleessa illee namatti dhukaasaniitiin rasaasaadhaan namni dhahameetu jira. Innis sababa tokko malee namuma nagaadhaan gabayaa ofii atleast jiruu isaati dhaaffata dhaaffata kaakasii kan rasaas dhukaasaniitiin kan dhahame namni wayiin jira amma hospitaala kan jiru kanaaf haalli rakkoo hospitaalli hin dhaabanne wanni guddaan uummati ammumas gaafachaa jiru. Rakkoon lafaa murteen lafaa kun of deebi'uu qabaa namni bombiidhaan nama feetu raayyaan ittis biyyaa meeshaadhaan nama fiqun namni isaan duuba jiru seeraan nu dhiyaachuu qabaa gaafii uummataati. Kanaaf uummanni illee kanuma gaafatame akka hoggansaallee rakkoon kun murtee argachuu qabdi dhuma argachuu qaba waan jedhe kan baay'ee mootummaas gaafachaa jira haalli jiru garuu har'aa wanni amma garasaasii tophaayetiin kan jedhamu jiraachuullee baate ijoolleen kennallee ni osuma barachuullee baatte garuu. waggaa baay'ee namni agas barumsa keessa ture maatirikii addaan kutuun qormaanni isaa addaan kutuun hin danda'amu waan taateef akkuma ta'an ta'aniitiin qormaat fudhatamee kan kutaa kudhanii kutaa kudhanii lama xumurree jirra. kutaa saddeeti sun fuulduratti jira haalli jiru wanni amansiisaan hin jiru tasgabbii ammaan kan namni kanatti tasgabbii uumaa kanaadhaan tasgabbii irra jira uummatii jedhu hin jiru ammumas warri fedhiin isaanii baay'ee guddaadha lafa irra nama godaansisuu barbaadanii gara uummatii kennallee nu amma uummatii qabateedhaan haala kanaadhaan laf kennu namni gara biraati dhufeetiin waan barbaadu dhufee as qubsiis laf kennu irra nun godaansisuu kanaaf laf kennu irra gara deemnu hin qabne dheetiin uummatis kennu kan qabateetiin haalli jiru olumatti namni waliin birciisaa jechuudha.
Afaan gabaaboon mooyyaa lafa akkamiiti?
Mooyyaa jechuun lafa afaan gabaaboo yoo ibsinu il booranaa ila oromoo jechuu dandeenya lafa balbaltii oromoon qabdu guddaan isa lafa balbaltii booranii qabu kan godinii kun qabu guddaan isa asiidhaan keenyaadhaan kan wal qunnamsiisa addunyaadhaan kan wal
qunnamsiisnaaf balbala uummata Oromoo ka Booranaa jechuu hin danda'e.
Manneen barnoota cufamanii cufaa jiran kajooleen keessa barachuutti hin jirre tokko laam jedhi maqaan adaddaa'e ardaa warri kee jiru waliin abba gaja.
Fajjidduun kukkutaa kukkutaa barumsi isaanii dhaaban amma mana barumsaa guddaan iskuuliin mooyyale mataan isaa gammaatti ijoolleen itti barachaa hin jirtu manni barumsaa caamu qadanii sadarkaa tokkoffaa gaddi caamu qosee keessa jiru ganduma labii keessa jiru faxiillee maddoo jedhanii gandi xiillee maddoo keessa man barumsa lama jira innis akkasuma lagsure jedhanii man barumsa lagsure jedhanii inni kunis ijoolleen barumsi irra hin turre isaan kun kun baay'ee amma iskuuliin mooyalee kunis mani barumsaa ijoollee iskuula deebi'aa cufamaa isaan kaan ammoo ka'a gammaatti ijoolleen sirnaadhaan ittiin baratin iskuul bira naannoo akka mara caamu fi kamala beekuun naannoo akka arbaleet naannoo man barumsaa arbalee dangan darbalee keessa jiru shoobarreet naannoo kanatti barachuudhaaf tattaaffii goggodan muraasiin jira garuu ka'a gammaa isaan ijoolleen xixiqqoo humnas qabanii fagoo deemanii barachuu hin dandeenye barumsi dhabanii taa'uu jiran jiru.
Magam ta'uu danda'a ka cufameeti namni cufaa jiru ka ijoolleen keessa barachuutti hin jirre qeencaa gamtaa.
man barumsaa ga jaa hin gaane man barumsaa hin caamu mala xiilleenna deelleetiin lagsure ka jiru jiru kun man barumsaa hin cufamanii jiran.
Wanni guddoon isaan himachuu feeta nam akka mootummaan sanii dhagahu feeti maal?
Murteen lafa kana nam tokkoof otoo hin ta'in uummata Oromootiidhaaf duruu kennu waan taateedhaaf murtoofteetiin deebii argachuu qabdu waan jedhu qabu.
Uummatni akkamitti as keessa jiraatu mooyyala keessa?
Uummanni Oromiyaa jalatti kun biddi sadii fi jaatamii lama oli magaalaa fi baadiyyaa walitti daballeetii jiru kun biddi sadii fi jaatamii lama oli.
Ayyaala amma bakka jaalleen galateeffan godina baalee aanaalee akka akka keessallee kana dhibuma akkanaa jiraachuu isaatiin qubqabna kan ammoo torbaan dubbisanitti hin dachaana.
Atootan jennu waan ammaan tanii matan kan irratti mootummaa federaalaatiif mootummaa naannoo Somaaleetiif warra dubbiin tullaal hedduu itti dadeebinee dadhabne akkuma arganneen isaanitti hin dachaana.